mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abana barenga ibihumbi bitandatu bataye amashuri mu nkambi ya nduta muri rusangi ababyeyi bose nta kamo bitaba ko gutwara abana ku ishuri bose basa n'abacitse ivutu kuko bavuga yuko bashobora guhunguka biturumbuka ibyo bigashobora kuntera intege nke kuko natwe ababyeyi dufise ubwoba
uyu rero ni umwe mu mpunzi mu nkambi ya nduta muri tanzania radiyo ijwi ry'amerika iri hafi cyane kwagurira imiyoboro yayo ya fm mu burengerazuba bw'u rwanda naho muri isirayeli indege z'intambara zarashe muri libani mu majyepfo y'igihugu hafi y'imipaka y'ibihugu byombi turaza kandi kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rw'ubucamanza kuri kiriya kibazo cy'umunyamerika ukomoka mu rwanda witwa eric nshimiye watawe muri yombi muri ohio mu cyumweru gishize aya makuru rero n'ayandi ni mu kanya gato cyane ntimujye kure ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika abakozi batandatu ba leta ya maryland mu burasirazuba bw'igihugu baburiwe irengero mu mpanuka y'ikiraro gikomeye cyitwa key bridge kiri mu mujyi wa baltimore abayobozi bafite impungenge ko bitabye imana fideli niyo ngabo yaduteguriye inkuru
abo bantu bataratorwa bari mu bantu umunani bariko bakora kuri ico kiraro casenyutse igihe ubwato butwaye ibidandazwa bwaseka imwe mu nkingi zikomeye zaco vyatumye ico kiraro gisenyukira mu ruzi rwitwa patasco igikorwa co kurondera ibiziga vy'abo bakozi batandatu vyari vyahagaze ejo kuwa kabiri vyasubiye kubandanya kuri uyu wa gatatu westmore ni buramatari wa leta ya maryland westmore yagize ati our, our heart goes out to the families this is a um, can't imagine how painful today has been
turifatanije mu mubabaro n'imiryango yabuze ababo sinshobora no kwibaza umubabaro iyo miryango ifise twarahuye n'iyo miryango tuyemerera ko turiko dukoresha uburyo bwose duhise kugira dutore ababo dushaka kubamenyesha ko tutakibarondera nk'abantu bakiri bazima yamara ko tuzokora ibishoboka byose kugira dutore ibiziga byabo ni ibintu twiyemeje kurangura
use every asset to make sure they find a sense of, of closure. And, um, and that's a commitment that we will keep.
babiri mu bari kubakora ku kiraro kibridge baratabawe umwe muri bo akaba yajanywe mu bitaro ababaye cyane mu gihe uwundi ataco yabaye abajejwe itohoza baramaze kwinjira mu bwato bwateye impanuka yo ku munsi wa kabiri kugira batororokanye amakuru ashobora gusigura uko ibintu vyagenze perezida wa amerika joe biden yatangaje ko azosaba kongere ya amerika gutanga amafaranga agenewe gusubira kubaka ikiraro cyasambutse arafise kandi imigambi yo kugendera ikibanza isanganya ryo ku munsi wa kabiri ryabereyemwo uruja n'uruza rw'ubwato ku kivuko co mu gisagara ca baltimore rwarahagaritswe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye muri senegal indorerezi z'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri afurika y'uburengerazuba cdao barashima ko amatora y'umukuru w'igihugu yagenze neza niko bavuga nyuma y'imyaka itatu y'imidugararo eugene mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abanyasenegali bagera muri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atatu bari bemerewe n'amategeko gutora bahundagajeho amajwi basirudiye mayifayi niwe utowe akiri muto ugereranije n'abandi baperezida mu mateka y'igihugu amaduba umukandida wari ushyigikiwe na perezida ucyuye igihe bari bahanganye muri iryo tora yemeye ko yatsinzwe abategetsi bo mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika cdao bavuze ko itora ryagenze neza kandi ko hanini ryabaye mu mwuka w'ituze umuryango w'ubumwe bw'uburayi washimagije uburyo itora ryateguwe neza nta muvundo rikaba n'itora ryagaragaje ko inzego za demokarasi muri senegali zifite ingufu umuryango wa cedeao wohereje indorerezi ijana na mirongo itatu n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi wohereza abandi ijana amajwi y'agateganyo byitezwe ko azatangazwa muri iki cyumweru cyakora bataravugaga rumwe na fayi mu bikorwa byo kwiyamamaza na perezida ucyuye igihe makisari bamaze kwemera intsinzi ye
ijwi rya amerika noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati umutwe wa hezbollah yo muri libani na isirayeli barasanye uyu munsi isirayeli na libani baraturanye fidele niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abagwanyi b'umugwi hezbollah muri libani nabo kuri uyu wa gatatu barashe rokete mu buraruko bwa israel hari mu ntumbero yo kwihora ku bitero by'indege z'ingwano israel yakoze mu bumanuko bwa libani byahitanye abantu indwi umuntu umwe yishwe mu gitero cya rokete c'abagwanyi ba hezbollah mu gisagara ca kiriyat shimona co muri israel kiri ku rubibe na liban igisirikare ca israel catangaje ko ibitero vyaco vy'indege z'ingwano muri liban vyakozwe ku nyubakwa ya gisirikare bihitana umunywanyi w'umugwi al jama al islamiya yateguye ibitero vy'iterabwoba kuri israel itororokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp ryatangaje amakuru yatanzwe n'umwe mu bategetsi b'umugwi al islamiya avuga ko abantu ndwi bishwe mu mihana y'ahitwa hebariye amakuru yatanzwe n'abajejwe umutekano muri liban yatanze igitigiri nk'ico ivyo bitero nivyo vya nyuma biherutse kuba hagati ya israeli n'abagwanyi b'umugwi hezbollah ku rubibe israeli ihana na libani ni mu gihe israeli iriko ikora ibitero bifise umugambi wo kuzimanganya abagwanyi b'umugwi hamas mu ntara ya gaza igisirikare ca israeli catangaje kandi kuri uyu wa gatatu ko inteko zacu zigwanira ku butaka zakoze ibitero mu kibanza kirimwo ibitaro vyitwa shifa mu buraruko bw'intara ya gaza kivuga kandi ko cakoze ibitero vy'indege z'ingwano n'ivyo ku butaka mu karere ka kan yunis mu gice co mu bumanuko bw'intara ya gaza
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook adrese ni voa radiyo yacu mu burundi guverinoma yaburiye abayoboke ba depite agaton rwasa uherutse kwirukanwa ku buyobozi bw'ishyaka cnl ko bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera ni inkuru y'ijwi rya amerika yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turayegezwaho na tuyarive ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi w'ubwo bushikiranganji liyetena koroneli w'igipolisi pierre nkurikiye yavuze ko hari abayitirira abayoboke b'umushingamateka agato gwasa bariko baca mu mihana basinyisha ibipapuro ngo hakaba n'abandi batanga ubutumwa bwanditse hamwe n'amajwi ku mbuga hwaniro nka whatsapp bitera ubwoba n'indongozi z'igihugu atatomoye izo arizo yaragabishije abo bayoboke b'uwo mushingamateka ko bagiye gufatwa bagashigwa imbere y'ubu ubutungane muri ino minsi hari abantu biyitirira ngo ni abayoboke b'umushingamateka wa sagato bagize iminsi baza baraca mu mihana y'abantu ngo basinyishe ibintu by'ibipapuro si n'ibyo gusa bakora hariho n'ubutumwa bagenda batanga haba mu kubwandika kuri izi mbuga za gihuri cyangwa gutanga ubutumwa bw'amajwi bacisha cyane cyane muri za gihuri kimwe bita watsapu ubutumwa bufise intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano bakanagomba gutera ubwoba indongozi zimwe zimwe za kino gihugu aha rero twagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ibyo bariko barakora ari ibyaha kandi ko ibyaha bigiye ibyo byaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe ibyo bishikirizwa na koroneli pierre nkurikiye biriyamirizwa n'abayoboke b'umushingamateka agato gwasa naho batavugiye kuri mikoro z'ijwi ry'amerika batangaza bati ibyo twe ntibidutera ubwoba kuko n'urugamba rwa politike kandi ntidutezura kuko twamye duharanira ikurikizwa ry'amategeko ntidushobora gusasira indaviho nyangwa ryayo nk'ubu abanywanyi bariko baragigwa ko iterabwoba hadasizwe inyuma amarementanya kuri bo ibyatangajwe na leta ni ubutumwa bw'iterabwoba n'amaremenanya byibonekeza cyane mu gisagara cya bujumbura no muri zimwe mu ntara zo hagati mu gihugu kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatatu uyu mwaka simoni bizimungu yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe senere ku burongozi bwari bwashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda akaba kandi ari ku ruhande rwa gato rwasa mu itangazo rigenewe ibimenyesha amakuru yamenyesheje ko umugambwe senere wiyamirije wivuye inyuma ico citwa ikoraniro ridasanzwe ryabereye ingozi n'ibyafundikiwemo byose iryo tangazo ryariyamirije kandi n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu martin iteretse yemeza ko nestor igira uko ishaka ari warongoye umugambwe senere akanawuserukira imbere y'amategeko bizimunga avuga ko amategeko yahonyanzwe yamenyesheje kandi ko ingingo y'umushikiranganji yemeza ibyavuye muri iryo koraniro ridasanzwe iraba abagyitabye ariko itaraba inyankamugayo simoni bizimungu n'ubu avuga ko ari wakiri umunyamabanga w'umugambwe senere muri iryo tangazo yabandanije asaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hagufi ihonyangwa ry'amategeko agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'imigambwe biriko biraba mu burundi yarongeye atera akamenya nka mugayo azisaba gutekana kuguma mu bumwe no kwirinda ubutumwa buvuga ku mugambwe senere butavuye ku ndongozi kuva ku itariki icumi ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hamaze gufatwa abanywanyi b'uwo mushingamateka hagati wo guhasa mirongo icenda na batandatu ariko abagera kuri mirongo umunani na batandatu baramaze kurekugwa hari n'abakenyezi babiri uwizeye imana jacqueline yatwara umugambwe senere mu ntara nshasha ya buhumuza yafashwe ku wa cumi na gatatu uku kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane na nibiranije anyesi yatwara abakenyezi ba senere mu ntara ya kayanza yafashwe ku itariki icumi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka amakuru yamenyekanye ariko ataremezwa n'inzego za leta avuga ko bose boba bafungiwe mu biro by'iperereza ry'uburundi
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi ry'amerika tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika umuryango wa eric nshimiye wasohoye itangazo ryamagana ifungwa rye nshimiye yatawe muri yombi mu cyumweru gishize n'inzego z'umutekano zo muri leta ya ohio iri mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu akurikiranweho ibyaha byo kubeshya guverinoma ya amerika no guhisha uruhare yaba yaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda iri tangazo rivuga ko eric nshimiye ari umwere ryemeza ko ibyo aregwa ari ibihimbano byaturutse ku buhamya yatanze mu rukiko bushinjura undi muburanyi nawe ukomoka mu rwanda waregwaga jenoside hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu geoffrey mutagoma amaze kuvugana na olivier nsenga mukuru wa eric nshimiye amubaza aho bashingira bemeza ko nshimiye ari umwere
impamvu tubivuga n'imwe ni uko ibi byose byahereye ko yagiye gutanga ubuhamya bw'ababuranyi ubuhamya bw'undi muntu wari warezwe uwari warezwe ariko ubwo buhamya bwe bwari bushinzwe ku cyo azi kuri uwo muntu atari ku byo uwo muntu aregwa yakoze none gutanga ubuhamya mu rubanza rw'undi muntu byahinduka gute ikibazo muvuga yuko aricyo cyatumye afatwa yashinjuraga uwo muntu mbese abishyizemo imbaraga nyinshi kubera uko yari amwizeye noneho abantu mbese baba bakoze iyo dosiye yo gushinja uwo muntu batangira nawe mbese nko kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa gucecekesha undi muntu uzabikora kandi ibyaha aregwa bisobanutse byanditse biri hariya murahera he muvuga ko bashatse kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa no gucecekesha undi uzabikora ibyo baregaga uwo muntu yagiye gutangira ubuhamya nibyo bafashe barabiterura babishyira kuri eric ariko bwana nsenga urwego rushinzwe umutekano hano muri amerika rwasohoye itangazo rivuga yuko ibyo eric aregwa ari ibintu bimaze imyaka hafi mirongo itatu ni ibintu byari bisanzweho babifite bitegereje ibyo ndumva biruhije kubyemera kuko iyo aba ifite icyo gihe ni iki cyatumye bategereje imyaka mirongo itatu hanyuma yaza gutanga ubuhamya akaba ariho bamufata ikindi kuba bavuga ko iyo dosiye babifite ntibivuga ko ari ukuri ariko ibintu bavugamo ni ibintu bigaragara bishingiye ku ngingo bemeza aho yari ari ibyo yakoraga abamubonye kandi namwe mu itangazo mwasohoye muravuga ko ari umupapa mwiza ko ari umunyamico myiza ariko ntabwo muhakana ngo muvuge ngo ikintu runaka ntiyagikoze murahakana muri rusange mu by'ukuri turabihakana muri rusange ariko ntabwo dushaka kubyinjiramo kubera ko twizere ko tuzabona uburyo bwo gutanga ubwo buhamya hari abantu benshi bakijije ibyo byaha hari abo batwaye mu rwanda bimwe turabikurikira kuri izo manza z'abo bantu ugasanga babagejeje mu rwanda ababashinjaga bose bahinduye ibyo bavuze mbere mu by'ukuri iki ni ikibazo gishingiye ko umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo bashaka nta kintu akwiye kuvuga gusa ngewe nk'uko nzi murumuna wanjye ateye n'imyumvire ye n'ukwemera kwe ntabwo yari kureka umuntu azi ko abesherwa ngo agende ntacyo avuzeho ibi mbese ibi bintu ni bya bindi bituma wibaza niba buri gihe ikinyoma kigomba gutsinda ukuri niba imbaraga arizo zikoreshwa kugira ngo abantu bagere ku bindi bashaka none se ko wumva mwemeza ko bamubeshyera kuki mutareka ngo ajye imbere y'ubutabera niba ntacyo mwikanga agaragaze ko ari umwere mureke ubutabera bukora akazi kabwo ntacyo twikanga ariko nta n'ubwo dusuzugura abazanye ibi bintu icyo bashaka kugeraho kuko urebye ukuntu babikoze bagahita babitangaza ahantu hose kandi bazi ko nyine umuntu hamwe n'icyago ahamijwe mu rukiko wareba mu rwanda ugasanga bose nibyo bafite nibyo bari kuvuga gusa inzego za amerika ndashaka kuvuga inzego z'iperereza inzego z'ubutabera ubaye muri iki gihugu igihe kirekire urabizi uko gikora ntabwo bapfa gufata umuntu batakoze iperereza ubwabo ngo bacengere binjire mu bintu bamenye ibyo ari byo mbere yo kumufata ndabyumva nta bantu badakora amakosa kandi sisiteme zino nizo abantu bo mu rwanda baza gukurikiza ubundi nk'ino leta n'ubucamanza biratandukanye ni inkiko abazungu tuzi uko bateye iyo ubabwiye ikintu bahita bacyemera ntabwo bameze nkatwe twakuriye mu mico yo kubeshya nta bucamanza nta sisiteme itagira intege nke umuvandimwe wawe ni wowe mukuru uremeza yuko nta cyaha afite bakaba ari byo bamusize hari ubwoba wowe ufite ko nawe igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bagukurikiranaho icyaha nk'icyo ngicyo none se hari icyo murusha amakuru bamufiteho nanjye bayamfiteho n'undi muntu wese bwana oliver nsenga uri mukuru wa eric nshimiye reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika nawe urakoze cyane
eric nshimiye rero ukomoka mu rwanda yatawe muri yombi mu cyumweru gishize muri ohayo aregwa ko yabeshye inzego z'abinjira n'abasohoka mu mpapuro zo gusaba ubwenegihugu no gusaba ubuhungiro abeshya rero ko nta ruhare yagize muri jenoside ni ukuvuga ko binyuranyije n'amategeko yo kwinjira no gusohoka hano muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma yo kuvugana na olivier nsenga wo mu muryango wa eric nshimiye ijwi rya amerika ryavuganye kandi na jason nshimye umuyobozi wa ibuka hano muri leta zunze ubumwe za amerika yabwiye mugenzi wacu tim ishimwe icyo biteze ku butabera bwa amerika ubutabera ni ikintu cy'ingenzi kandi kinafasha mu kuzana hiringi cyangwa nakwita hiringi mu barokotse kuko twifuza yuko abantu baba barabigizemo uruhare babibishe mu mahanga babibazwa hari igihe usanga inzego zimwe zibigendamo buhoro cyane cyane zo muri international community rero iyo umuntu wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi afashwe tubifata nk'ikintu gikomeye kandi kidushimisha ko ubutabera buba buri gutanga muri ibi bihe u rwanda rwenda kwinjira mu bihe byo kwibuka kuba ubu ari bwo eric nshimiye afashwe mushobora kubihuza gute bisobanuye iki bisobanuye byinshi ariko cyane cyane bisobanuye ni ko ubutabera butajya busaza kandi n'icyaha cya jenoside kitajya gisaza hari abazafatwa na nyuma yaho hari abafashwe mbere yaho icyo bisobanura ni uko bakoze amahano abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakomeza kwidegenja iki cyago kizagera haba ari imyaka mirongo itatu niyo warubuze cyangwa hari iri inyuma ah, no kuri mirongo ine ni uko ubutabera buzabakurikirana byanze bikunze jason nshimye umuyobozi wa ibuka hano muri amerika ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika murakoze namwe
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye muri tanzania abana ibihumbi bitandatu na magana ane na mirongo itanu bataye amashuri shingiro mu nkambi ya nduta mu gihe cy'amezi atanu ashize ni inkuru ya james jovin uri muri tanzania ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe international rescue committee irc igisata kijejwe inyigisho n'amashuri mu nkambi ya nduta rivuga ko benshi mu bahevye kwiga ni abana bari munsi y'imyaka cumi n'ine biga mu mashure yo mu ntango gushika mu wa kane iryo shirahamwe ryabivugiye mu nama yari ihagarikiwe na leta ya tanzania kuri uyu wa mbere mu nkambi ya nduta mu ntumbero yo kubandanya ihimiriza impunzi gutaha ku bushake nyuma y'aho bazatahukanwa ku ngufu hafi y'abaserukizi b'amashyirahamwe arenga mirongo itatu yita ku mpunzi yaritabiriye iyo nama muri iyo nama ishyirahamwe international rescue committee ntiryatanze ibitigiri by'abigeme canke abahungu baheba kwiga gusa ryemeza ko benshi mu babyeyi bakura abana babo mu mashuri ku mvo yo gutinya gutandukana n'abana babo mu gihe leta ya tanzania yohava ibatahukana itabateguje bamwe mu bavyeyi bavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko imigambi ya leta ya tanzania yo kubatahukana ku nguvu yagiye irabaca intege Eh, muri rusangi abavyeyi bose nta kamo bitaba ko gutwara abana ku ishure bose basa n'abacitse ivutu kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ivyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishure kuko natwe abavyeyi dufise ubwoba kw'ivyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isa n'iyahagaze bivanye nu- nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura hanyuma n'abana nyene bariko baratwihweza bakabona yuko dufise ubwoba twebwe abavyeyi ugaca usanga rero nabo nyene aho bari u- baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba hari ubwoba bwinshi kubera icyo- kubera ibyo bihuha bariko baravuga nk'uko batwakiriye turi impunzi barekeye kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba ukungene bobigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyene bagiye ku ishure bumva ibihuha vyinshi ntibakurikirana n'ishure tubona ko mengana umujuraguriko bamwe ti ishure abandi ni ukwirukanwa twiko twabuze ico dufata n'ico tureka benshi mu bahevye amashure nta kazi bafise bakora kiretse gucungera abana bakiri bato mu miryango mu gihe abavyeyi baba bagiye gushakisha ibyo batunga bamwe mu bana babwiye ijwi rya amerika ko bahevye amashure ku mvo yo kuguma muhira gucungera barumuna babo jewe muri make ndagarukiye mu- mu mwaka wa kane ndaciye mpeba nk'ubu ndaravye kuja ku ishure ngize ati none ndaja ku ishure ntabana bonyene ngaho mu nzu kati nge yema ndavyiyihoze nyene ndagumye ngaho nyene none nanje kareka mba ndicara ngaho mba ndaraba abana muhira nk'ubu ngaho dutiga turi abana benshi amakuru dukura mu itangazo ryasohowe na leta ya tanzania mu kwezi kwa mbere umwaka turimwo yerekana ko mu mpera z'ukwezi kwa kane leta izokugara amashure shingiro atanu yo mu nkambi ya nduta mu ntumbero yo gutunganya imigambi yo kuzokugara burundu iyo nkambi ibyo bibazo harimwo no kutaronswa imfashanyo zigenewe abanyeshure zikwiye vyagiye biraca intege y'abavyeyi gutyo bakabona ko amashure atagira akamaro mu nkambi turarindiye ikizovamwo ntavyo tuzi twebwe nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya turarindiye ico bazotubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza abazokwiga nyene bafyuye amaso kubera ata mahoro bazoba bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana mugabo nk'igisabo nka twebwe impunzi eh, twasaba yuko nka leta ya tanzania ishobora kuguma ibandanya iduhereza ubuhungiro kuko umwe umwe wese afise ico eh, yahunze Ah, mugabo bibonekana yuko badutwaye ku nguvu urya muntu yagize ico ahunga kitarahera eh, ataho aba ariko araja rero bakabandanya baduhereza ubuhungiro nihagera ico twahunze giheze hanyuma tukazobona guhunguka gusa leta ya tanzania isanga impunzi zagiye zirahindura inkambi za nduta na nyarugusu nk'ikirindiro cyo kuvyara abana bazoteza ikibazo mu myaka iza mu gihe badashaka gutaha mu gihugu cabibarutse kugira baje ku ishure bisanzuye ivyo vyemezwa na sudi mwakibasi umuyobozi ajejwe ibibazo vy'impunzi mu gihugu ca tanzania Hapa mnageuza kambi kama sehemu ya kuzalisha watoto
ataleta shida huko mbele.
abana bahinduye nk'ikirindiro cyo kubyara abana bazotana bazoteza ibibazo mu myaka iza mu bitigi bitangwa n'ishirahamwe international rescue committee igisata kijeje ibibazo by'abanyeshure inkambi ya nduta ituyemwo abanyeshure hafi ibihumbi mirongo ibiri majana atatu mirongo ine n'itanu bo mu mashure shingiro muri bo hafi ibihumbi mirongo itandatu majana ane na mirongo itanu barahevye kwiga bivanye n'ibibazo bibabangamiye muri iki gihe kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika tujye mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali y'ijwi ry'amerika bitarenze iki cyumweru haziyongeraho fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi bizatuma rero radiyo ijwi ry'amerika noneho yumvikana neza mu burengerazuba bw'igihugu ndetse no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uyu munsi ku manywa temistokle mutijima yari ku munara yari ku musozi wa karongi kureba uko imirimo yo kwagura rero uyu mu- uyu muyoboro aho igeze yaganiriye na venuste nshimiyimana kugeza ubu urebye nanjye ubu hahagaze ndibona uko bimeze antene zarazamutse zirahari mbese ibiri gukorwa ni imirimo ya nyuma abatekinisiye barimo kuyikora rwose bari gukorana umwete eh, batugaragariza ko bitarenze iki cyumweru radiyo iraba yatangiye kumvikana kuri uyu murongo mushya none uwo murongo mushya uzaba ufite ubushobozi bungana iki bwo gutambutsa ibiganiro by'ijwi ry'amerika muri ako karere ni umurongo uzaba ufite ubushobozi bwo gutambutsa ibiganiro muri iki gice cy'uburengerazuba umurongo ijwi rya amerika ryavugiragaho ntabwo wabashaga kugera muri iki gice neza ni umuyoboro rero uzaba ufite ubushobozi bwo gusakaza ibiganiro by'ijwi rya amerika atari hano muri karongi gusa ahubwo no mu tundi turere tw'intara y'uburengerazuba turimo rutsiro turimo nyamasheke rusizi bikarengaho ukambuka ukagera no hakurya mu gice cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu burasirazuba ariko kugira ngo bisobanuke neza nabajije eh, ubushobozi mu bijyanye na tekinike umwe mu batekinisiyen urimo gutunganya imirimo y'uyu muyoboro witwa shumbusho deni yabisobanuye neza rero ubushobozi bwa ziriya antene mubona hano hazaba hari insakazamajwi i- ifite imbaraga cyangwa se ubushobozi bwa wate ibihumbi bibiri hanyuma izo rero zirahagije cyane ku buryo iki gice cyose cy'iburengerazuba aho bifuje kugeza ubutumwa cyangwa se kugeza iyo sinyare irahagera nta kibazo none kuba ijwi ry'amerika igiye gutangira kumvikana muri ako gace mu burengerazuba bw'u rwanda byakiriwe bite n'abatuye muri ako karere abaturage batuye muri ibi bice eh, bashimye cyane rwose uburyo bagiye kujya bakurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika Eh, abo twabashije kuganira hari abatugaragarije ko eh, babyumvaga bigoranye cyane kuri uyu murongo twari dusanga nk'umwe w'ijana na kane n'ibice bitatu ariko bakaryoherwa rwose n'ibiganiro dutambutsa eh, bakababazwa rero cyangwa bagaterwa ishavu n'uko bitabageraho uko bikwiye Eh, ni inkuru nziza rero kuri aba baturage eh, nabo akanyamuneza kabo abakurikije ijwi rya amerika bakiyumvira batewe no kuba bagiye noneho kumva ijwi rya amerika neza mbega kereka nk'uri uri nk'ahantu mu gahinga niho niho ukunda kubyumva nk'ubu ugiye nko mu gace kuko hegeye y'uyu musozi ntabwo wayumva wapi ivurira nk'a- nk'ahangaha haba haba hitaruye nk'a- nk'a- hi- hirengeye niho dushobora kuyumva uwo murongo uje tukajya twumva hariho ibintu bidufashije nko mu myumvire kuba hari ikintu mbese byagufashaho mu mibereho ushobora kubyumva uwo murongo uje uzi aho ibyo bintu bidufasha nyine nta kibazo gasaro kaburaga ndagakunda cyane ako kaganiro gasaro kaburaga njya numvaho ukuntu aba- abana bari kumenya ababyeyi babo nkumvaho ukuntu ababyeyi bari kubona abana babo kandi byari ibintu bari barabuze ni uko nyine mugumye mu- mutere imbere imirimo rero yo gutunganya uyu murongo mushya wa fm ikarongi umurongo mushya wa fm ya radiyo ijwi rya ry'amerika ikarongi mu burengerazuba bw'u rwanda tubibutse ko uyu murongo ari fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu bitarenze rero iki cyumweru mu burengerazuba bw'u rwanda mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo noneho muzajya mwumva ijwi ry'amerika neza uko mubyifuza maze rero banywanyi bacu ni ahangaha aya makuru ahumurije mbashimiye ko mwahisemo ijwi rya amerika mbashimiye ko muri ba mudatenguha umugoroba mwiza murakarama